bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vy'enogenekerezo rya gatanu ku kwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi n'umunani hano muri studio washington dc muri kumwe na jewe diane nahazwe ikaze mu makuru tubafitiye muri kano kanya nko ku baturage barenga miliyoni ebyiri bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba ikibazo nk'icyo kigaragara mu burundi south sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba abaturage bafite inzara muri uganda nta kibazo cyaragaragaye uyu ni cegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'afurika y'ubuseruko christophe bazivamo agaruka ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu bigize uwo muryango turabiza kubigaruka ko handi hato hagati aho abagera kuri batanu nibo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye mu mvura nyinshi yaguye mu burengerazuba bw'u rwanda ku munsi wa gatandatu ibyinshi kuri ino nkuru ni mu mwanya uza kuza imbere y'ayo makuru yose nciye ku masonga aloyizi bigirimana abanza tubwire ahagezweho hirya no hino ku isi aloyizi mwaramutse muramutse diane ndamutse n'abaduteze amatwi mu buganda perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yarakwiye mu mabanga umukuru w'igipolisi kare kayihura hamwe n'umushyiranganje w'umutekano mu gihugu hari tumukunde ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'imana kare kayihura yahowe ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye cyane muri icyo gihugu na cyane cyane ku murwa mukuru kampala hamwe n'ibiturire byabaye ndanse mu gipolisi yasubiriwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi okoth okchora umushyiranganje w'umutekano nawe hari tumukunde yaranebaguwe n'uko igipolisi kidakora neza kandi ntiyahuza n'umukuru w'igipolisi kare kayihura nawe nyine yabogojwe nk'uko iryo tangazo rya perezida ribandanya rivuga nawe akaba asubiriwe na generali eri tumwine abo bategetsi babiri b'ubuganda babogojwe barafatanije na museveni mu rugamba rwo kwigarurira igihugu rwashikanye museveni nyene ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu tukiri mu buganda nyene igisata c'ishiramwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi hcr caratanguje mu gihugu cose ubuhinga bwa none bwa biyometirike mu ntumbero yo gusuzuma nimba ibitigiri by'impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro bihuye n'ibyanditswe hasi rivuga ko iyo ikeneye kumenya neza ko imfashanyo zishikira by'ukuri abo ziba zigenewe igihugu cy'ubuganda cyakiriye impunzi zishika ku miliyoni umwe n'ibice bine zaje ziva mu bihugu bya sudani y'epfo repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'uburundi leta y'ubuganda yarashimiwe cyane n'amakungu ku mutima w'urukundo yerekanye mu kugururira imiryango impunzi zihunga intambara no guhamwa mu bihugu byazo ariko mu kwezi guheze harashyikirijwe amakuru yo kurya ibiturire biharurwa mu mamiliyoni y'amadolari muri icyo gisata cy'impunzi hamwe no gukoresha impunzi bigatuma ishusho y'icyo gihugu iboneka nabi mu makungu abategetsi bane muri leta y'ubuganda barakuwe mu mabanga kandi bariko baragirwa ko amatohoza iyi nkuru tuyikesha umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ku cicaro ca hcr i geneve mu buswisi lisa shien sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika rex tillerson muri iyi ndwi yitezwe kugendera umugabane wa afurika kazobo arakaryo amerika izoba ironse ko kwerekana uruhara rwayo rwo gushyigikira uwo mugabane mu kugaragaza ubucuti n'imigenderanire nk'uko bushyikirizwa n'abategetsi ba amerika umutegetsi muri ubwo bushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko urwo rugendo rutazoba rutumbereye gutsimbataza imigenderanire mu by'ubutunzi hamwe n'iterambere mu rudandazwa gusa ariko ruzoba rugamije kubaka inzego zikomeye intwari ibereye umutekano hamwe n'agatega ka zina muntu muri urwo rugendo tirelson azorugira kuva ku igenekerezo rya gatandatu gushika cumi na zitatu z'uku kwezi kwa gatatu nyene tirelson azobonana n'abakuru b'ibihugu vya chade jibuti ethiopia kenya hamwe na nigeria perezida wa siriya bashar al assad yararahiye ararengwa kuri uyu w'imana ejo ko igisirikare ciwe kizobandanya gisatira abarwanya ubutegetsi bwiwe mu buseruko bwa guta naho abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika n'ubwongereza bamwagiriza kuba ariko yonyura ubuzima bw'abanyagihugu avugira kuri televiziyo y'igihugu bashar assad yagize ati intambara ku bakora iterabwoba ibwirizwa ibwirizwa kubandanya kandi muri uwo mwanya nyene abasivile bazohabwa karyo ko kuva mu bice birimwo intambara ku munsi w'imana rero donald trump wa amerika na theresa may umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza baremeje ko uburusiya na siriya aribwo ari byo bihugu nyene ubwo bwicanyi bubera mu buseruko bwa guta hanze y'umurwa mukuru damasco bwegekwako agahengwe ko guhagarika intambara k'iminsi mirongo itatu kasabwe n'inama yawe nijejwe umutekano ntikubahirijwe naho uburusiya busanzwe bushigikiye leta ya siriya ku rugamba bwari bwashigikiye iyo ngingo oni ishikiriza ko kuri wa mbere itekanya kurungika ikamyo mirongo ine na zitandatu zitwaye imfashanyo hamwe n'ibifungurwa ku banyagihugu ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu mu buseruko bwa guta aho nyine mu burusiya mu kurangiza amakuru y'inkino umurundi kazi francine niyonsaba niwe yatahukanywe umudari w'izahabu ejo ku munsi w'imana i birmingham ni mu gihugu cy'ubwongereza ni mu mahiganwa y'isi yo gusiganwa n'amaguru arikabera rero muri icyo gisagara nyine cya birmingham uwo murundi kazi rero niyonsaba niwe yatahukanye uwo mudari w'izahabu mu kwiruka imetero amajana umunani aho biruka bugaye atari ku kibuga cyo hanze naho rero tugarukanije aya makuru diane akanya ntakiwawe
aloyize arakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi adushikirije ijwi rya amerika mubandanya kumviriza risamira ni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com amakuru yo mu biyaga bigari ubu naho tuyahereye ku mvura nyinshi yaguye ku munsi wa gatandatu mu karere ka rubavu mu gihugu cy'u rwanda abagera kuri batanu barayikomerekeyemo amazu arenga mirongo ibiri arabomagurika mugezi wacu claude ganza munyamagana arabandanya ino nkuru imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ivuga ko umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu bishyira ku cyumweru mu karere ka rubavu haguye imvura nyinshi yatumye umugezi wa sebeya wuzurerana wangiza byinshi mu biwegereye muri byo harimo kuba imivu yawo yarakomerekeje abantu batanu isenya amazu makumyabiri n'atandatu amazi yuzura mu nzu zigera kuri magana cyenda na makumyabiri n'enye ku buryo hari ubwoba bw'uko imvura yongeye kugwa izi nzu nazo zasenyuka iyi mvura idasanzwe yanasize yangirije ubwiherero magana abiri na mirongo itanu na bune mu karere ka rubavu yinjira no mu ishuri ry'ubugeni ryo ku nyundo cyangwa ecole d'art de nyundo yangiza mu buryo bukomeye ibikoresho n'ibiribwa by'abanyeshuri iri ni ishuri riherereye mu kagari ka terimbere mu murenge wa nyundo mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ryegamiye neza umugezi wa sebeya bamwe mu basenyewe n'imvura cyangwa b'amazu yabo yinjiwemo n'amazi bacumbitse mu baturanyi babo abandi bacumbitse mu byumba by'amashuri mu gihe ubutabazi bugikorwa nk'uko umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana gilbert habyarimana yabibwijwe rya amerika nta bufasha bw'ibiribwa cyangwa ubundi bw'ibanze bwari bwagatanzwe kugeza mu ijoro ryo kuri iki cyumweru burenze gutiza abari mu magi ibyumba by'amashuri nk'intaho y'igihe gito ku batagifite aho bikinga ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko ikibanze kwari ugutabara ubuzima bw'abantu ariko ko kuri uyu wa mbere hari ubufasha buza kugenerwa abazahajwe n'iki kiza cy'imvura biteganyijwe ko minisitiri muri minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi asura akarere ka rubavu kuri uyu wa mbere azatanga ibikoresho by'ibanze by'ishuri ku banyeshuri batakaje ibikoresho byabo kubera imvura nubwo ibyangijwe n'iyi mvura bitarashyirwa mu gaciro k'amafaranga ariko hari n'amahegitari y'imyaka atari make yangiritse ingaruka z'iyi mvura idasanzwe zakoze cyane ku mirenge ya nyundo rugerero n'akanama mu gace ka mahoko by'umwihariko uretse ko n'umurenge wa nyakiriba wakozweho n'izi ngaruka nubwo byoroheje ugereranyije n'ahandi minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi ivuga ko uretse akarere ka rubavu utundi turere ari amahoro icyakora iyi minisiteri inavuga ko mu karere ka gicumbi kari mu majyaruguru y'u rwanda inkuba yakubise inka ebyiri zigahita zipfa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwahadijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
none biciye ku masonga mu ntango z'ano makuru umuryango w'afurika y'ubuseruko eyase uvuga ko ako karere kose kagaramiwe n'ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe inkuru tubaza pierre claver niyo nkuru akora ijwi ry'amerika yarusha muri tanzania
umuryango wa afurika y'ubuseruko uvuga ko ingaruka mbi zikomeye zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zikunze kubangamira abanyagihugu aricyo gituma wafashe ingingo ku icyo gisata kibwirizwa kwitabwaho icegera c'umunyamabanga mukuru wa yase christophe bazivamo avuga ko mu myaka ibiri iheze hadutse inzara mu bihugu bitandatu byose bigize ako karere iyo nayo yaturutse ku ruzuba canke imvura nyinshi kimwe mu ngaruka zihindagurika ry'ibihe byagaragaye ko mu gihugu cya kenya kubera ibibazo by'izuba ikibazo cy'inzara cyabaye kinini aho ushobora kugera nko ku baturage barenga gato miliyoni ebyiri bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba ikibazo nk'icyo kigaragara mu burundi aho ubona abaturage bagera hafi nko kuri kimwe cya gatatu cy'igihugu bafite ibibazo by'inzara ndetse nko muri ibyo bihugu ukaba unabona hari abantu bagiye bava mu byabo kubera inzara south sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba abaturage bafite inzara benshi muri uganda naho ikibazo cyaragaragaye cyane cyane mu gace ko mu majyaruguru naho hagaragaye ikibazo cy'inzara gikomeye kubera izuba aho leta ya uganda nayo ngira ngo yabashije no gushakisha inkunga byagaragaye ko abashinwa babaye ba mbere mu kwitabira hari umuceri bohereje muri uganda mu rwego rwo gufasha muri tanzania no mu rwanda nubwo ibibazo byagaragaye ibihugu byabashije kugira gahunda zo kubyikemurira ku buryo bitagombye gusaba amahanga hirya no hino kuri uyu wa gatanu uwo muryango wacize ahabona umugambi w'imyaka itanu iri imbere wo gukingira ibidukikije mu bice byose uwo mugambi ufashwa mu mugongo ahanini n'ikigega cy'amerika usaid bazivamo aratubwira bimwe mu biri muri uwo mugambi hari imishinga imwe mu rwego rw'amazi by'umwihariko nko muri kiriya kigo cya lake victoria hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije muri urwo rwego n'ubundi biganisha ku buhinzi niba tugiye muri gahunda yo kuvuga ngo abantu bagire ibyo bakora ku nkengero z'imigezi cyangwa z'ibiyaga cyangwa se bakora amaterasi atuma nta bitaka bimanuka ngo bijyanye n'ibyo byo kuvomerera gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi uwo mugambi uzoshimikira kandi no ku bikorwa bikunze kurangurwa n'amaboko y'abantu bigatuma ikirere gishavura nk'ibyuka bibi bija mu kirere bivuye mu mahinguriro imiriro ihonya amashamba kubangamira inzuzi n'ibiyaga n'ibindi igihe uwo mugambi washigwa ahabona hari abatanga imfashanyo muri icyo gisata hamwe n'abaserukira ibihugu bigize eyase aribyo burundi u rwanda kenya ubuganda tanzania na sudani y'epfo ibiro bikuru by'umuryango wa yase bihamagarira cyane cyane abategetsi b'ivyo bihugu gushiramwo inguvu no kugira uwabo uwo mugambi gutyo ingaruka mbi zihitana abantu n'ibintu zikingigwe ibara ritaragwa pyeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
mwagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tukiri ku makuru avugwa ku mugabane afurika y'epfo yarateye intambwe ya mbere iganisha ku iyemezwa ya politiki yo guha leta ububasha bwo gutwara amatongo y'abantu atamuzibukira utanzwe uwo mugambi washyizweho n'umugambwe uri ku butegetsi anc ugamije gukuraho ubusumbasumbane muri ico gihugu abazungu bari baracinyije abirabure inkuru ya anita powell akorera ijwi rya amerika muri afurika y'epfo muyumva mu ijwi rya mugenzi wacu eloge wirikaneza akorera nairobi muri kenya abashinga amategeko bemeje kuri uyu wa kabiri ingingo yo kwiga no gusuzuma ingene bw'izo nshingiro yohinyanyurwa rikemerera leta kwihagira amatongo y'abantu iyo ntambwe isinsigura idasanzwe muri ico gihugu inkewa z'abazungu arizo ziganziye amatongo yimbuka cane ariko abashigikiye iyo nteguro y'ibwirizwa batanga icizere ko atangaruka mbi izozana uyu ni julius marema umunyepolitike ari mu bahagaze ku mahame ya politike avuga ko ashira imbere ineza y'abanyagihugu kurusha ikindi kintu cose extreme gauche mu gifaransa No one is going to lose his or her house. No one is going to lose his or her flat. No one is going to lose his or agira her.
ati nta mugore cyangwa umugabo azotakaza inzu yiwe nta uzotwarwa igorofa yiwe nta n'umwe azotakaza ihinguriro cyangwa uruganda icyo tuvuga gusa ni uko bataziganzira ububasha bw'amatongo ijana ku ijana iyi mvuga ikuraho ubwoba bw'abibaza ko afurika y'epfo irobe ku nzira imwe na zimbabwe aho kwihagira amatongo y'abazungu mu ntango y'imyaka y'ibihumbi bibiri byatumye ubutunzi bw'icyo gihugu buzama haba n'igihuhusi muri politiki umugambi uri ku butegetsi anc washigikiye iyo ngingo mugabo ushiramwo icyiyumviro kuko kwirukana abantu mu matongo bidashobora kugira ingaruka mbi ku mwimbu uva mu matongo manini manini ku butunzi na politike vy'igihugu n'ibindi ariko hari umuhinga avuga ko ibi bisa no gusamara hakirengagizwa ikibazo gikomeye cane umugwi ukomeye cane ushigikiye inyagwa ry'amatongo witwa the black first land first movement wariyamije integuro y'ibwirizwa uvuga ko umugambi wa anc uri kugira amayeri yo kwikundwa akaza ku banyagihugu muri iki gihe himirije amatora afurika y'epfo izotunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego mu mwaka uza urunani rw'abademokrate batavuga rumwe n'ubutegetsi ntirwemeje iyo ngingo rwongera rwidogera gukwega amaguru kwa anc mu vyerekeye kugabanganya amatongo ku bantu kuva ija ku butegetsi inyuma y'intwaro yakajyanisha miryango mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane icegera c'umushikiranganji w'iterambere no gutunganya amatongo ken robertson atangura ijambo ryiwe mu rurimi rw'isizuru People were dispossessed of their land and their dignity by the agira discriminatory ati laws of the abantu past.
bariko barababazwa abantu banyazwa amatongo n'iteka ryabo mu mategeko akumira muri kahise akahise k'umuruho kadashobora kwibagirwa umuhamagaro wa anc wo gukura abantu mu matongo atanshumbusho n'umuzibukiro no gushaka kwibagiza abantu gukwega amaguru kwayo mu itangwa ry'amatongo afise akamaro no kuyasubiza beneyo ikibuze nk'uko bisigurwa n'umuhinga ibrahimu fakir ni ibintu kanuni vyo guhagararako nta bitigiri nyezina vy'ingene amatongo agabanganijwe muri afurika y'epfo bihari n'ubwo icigwa catunganijwe na leta mu minsi iheze cerekanye ko ica gatatu c'amatongo mu gihugu cose afiswe n'abantu ku giti cabo ihinyanyurwa ry'ingingo iyo ari yo yose mw'ibwirizwa nshingiro ritegerezwa kwemezwa n'ibice mirongo irindwi na bitanu kw'ijana vy'abashinga amategeko ivyo bisigura ko abashinga amateka n'abakenguza amateka amajana atatu ku majana ane bategerezwa kwemeza impinduka ziba zasabwe
ijwi rya amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye ubu naho ni umwanya w'imikino mu rwanda jean claude munyandinda atangura atubwira yavugwa mu mupira w'amaguru
mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa cumi na gatatu ku wa gatanu ikipe ya polisi fc yatsinze kiyovu siporo ibitego bibiri ku busa uyu mukino wabereye kuri stade de l'amitié ku mumena ejo bundi ku wa gatandatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yanganyije na mukura victory siporo ubusa ku busa umukino wagombaga guhuza etenseri fc na apr fc kuri stade umuganda warasubitswe ejo ku cyumweru ikipe ya sunrise yatsinze musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ubworoherane i musanze kuri stade ya kigali i nyamirambo rayon sport yatsinze espoir fc ibitego bitatu ku busa ikipe ya marine fc yatsinze amagaju ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu umukino wabereye ku kibuga cyo kwa mironko i gikondo miroplast yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa ikipe ya bugesera fc yatsinze kirehe fc ibitego bitatu kuri kimwe ku kibuga cy'inyamata mu bugesera kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi na gatatu wa shampiyona ikipe iza ku isonga ni rayon sport ifite amanota makumyabiri n'ane ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Kiyovu Sport nayo ifite amanota makumyabiri nane AS Kigali ni iya gatatu ikagira amanota makumyabiri n'atatu ku mwanya wa kane turahasanga Police FC ifite amanota makumyabiri n'abiri ikipe ya Sunrise ni iya gatanu nayo ifite amanota makumyabiri n'abiri APR FC turayisanga ku mwanya wa gatandatu ikaba ifite amanota makumyabiri na rimwe ku mwanya wa karindwi hari Etincelle FC ifite amanota cumi n'arindwi Mukura Victory Sport ni iya munani nayo ifite amanota cumi n'arindwi ku mwanya wa cyenda hari Marine FC nayo ifite amanota cumi n'arindwi Musanze FC ni iya cumi n'amanota cumi n'ane ikipe ya cumi n'imwe ni Bugesera FC nayo ifite amanota cumi n'ane ikipe ya cumi na kabiri ni Amagaju FC n'amanota cumi n'atatu Miroplast ni iya cumi na gatatu n'amanota cumi n'abiri iya cumi na kane ni Kirehe FC ifite amanota cumi na rimwe ikipe ya cumi na gatanu ni Gicumbi FC ifite amanota cumi na rimwe nayo ku mwanya wa cumi na gatandatu ari no wa nyuma turahasanga ikipe ya Espoir y'i Rusizi ifite amanota icumi n'umwenda w'ibitego umunani tukiri mu mupira w'amaguru muri iki cyumweru twatangiye amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'Afurika y'amaklub azakina imikino ibanza ya kimwe cya cumi na gatandatu kirangiza ikipe ya APR FC irerekeza muri Mali aho igomba gukina n'ikipe ya Joliba FC mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo ligue des champions ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya Rayon Sport izahura n'igihangange mamelodi sundowns yo muri afurika y'epfo uyu mukino uzatangira isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba kuri stade national amahoro i remera ku ntera ibanziriza iya kimwe cya cumi na gatandatu kirangiza ikipe ya APR FC yari yasezereye ikipe ya anse reuniyo yo mu birwa bya seychelles naho Rayon Sport ikuramo lide ya ludic burundi sport for africa yo mu burundi gusa mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika caf bwandikiye Rayon Sport buyisaba ibisobanuro ku myitwarire ya bamwe mu bari bayihagarariye mbere y'umukino wayo na Lydia Ludic Burundi Sport for Africa wabereye i Bujumbura ibyo bisobanuro bigomba gutangwa bitarenze ejo kuwa kabiri tariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa gatatu yari Claude Munyandinda i Kigali
Jean Claude Munyandinda akorerwa mu ngata na Evariste Nzikobanyanka watubwira amakuru ya siporo mu burundi mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ryari rigeze mu ca cumi na gatandatu cirangiza 16 de finale mu gifaransa imigwi mirongo itatu n'ibiri niyo yatanye mu mitwe irondera uburenganzira bwo kuja mu c'umunani cirangiza inkino zabereye ku bibuga byose havuyemwo icitiriwe umugano rudoviko rwa gasore kiri mu gisagara ca bujumbura kubera kiriko kirasanurwa ku munsi wa gatanu ku kibuga cy'i buganda mu ntara c'ibitoke kanza united watanye mu mitwe na vitalo umugwi vitalo niwe watahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa kayanza united kuri ico kibuga nyene cy'i buganda volontaire fc watanye mu mitwe na burundi sport dynamique burundi sport dynamique niwe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa volontaire fc igitega lumiere fc wo ku mwumba watanye mu mitwe na interstar interstar niwe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Lumiere FC Mwumba kuri icyo kibuga nyene cy'igitega Flambeau de l'Est wari wakiriye Le Croco urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Flambeau de l'Est y'ibitsindo bine kuri kimwe vya Le Croco kuri uyu wa gatandatu Musongati FC watanye mu mitwe na Busoni Star ku kibuga cy'Imuyinga urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Musongati FC y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Busoni Star ku kibuga cy'i Buganda mu ntara c'ibitoke Transport watanye mu mitwe na Muzinga Muzinga niwe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa igitega Panther FC watanye mu mitwe na Muramvya City urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi bikora kuri za penalty Muramvya City utsinda zitatu ku busa bwa Panther FC aho igitega nyene club kiremba bururi watanye mu mitwe na pigeon du centre urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya pigeon du centre ya bibiri kuri kimwe ca club kiremba bururi kuri stade rukundo ingozi malaika fc watanye mu mitwe na olympic star urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo umunani vya olympic star ku busa bwa malaika fc kuri uwimana club matana watanye mu mitwe na delta star kuri stade ryizigiro mu rumonge urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya delta star y'ibitsindo bibiri ku busa bwa club matana kuri stade urukundo ingozi aigle noir watanye mu mitwe na leliere urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi bikora kuri za penaliti aigle noir utsinda leliere penaliti zitanu kuri zine igitega rukinzo fc watanye mu mitwe na sante fc sante fc niwo watsinze rukinzo fc bibiri kuri kimwe aho igitega nyene mesaje ngozi watanye mu mitwe na freedom fc mesaje ngozi watekereye freedom fc ibitsindo cumi na bibiri ku busa ku kibuga cy'i buganda mu ntara c'ibitoke new oil watanye mu mitwe na rumonge city urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya rumonge city y'igitsindo kimwe ku busa bwa new oil aho nyene ku kibuga cy'i buganda mu ntara c'ibitoke bujumbura city watanye mu mitwe na lidia lidike burundi sport for africa lidia lidike niwe watahanye intsinzi ya bibiri ku busa bwa bujumbura city tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru muri rya higanwa ryo guhiganirwa igikombe ca cafe coupe de la confederation umugwi olympic star inyuma yo kuronka uburenganzira bwo kubandanya iryo higanwa ufise urukino ku munsi wa gatatu ku kibuga urukundo co kumwumba mu ntara ngozi uzoba wakira mu rukino rwa mbere fazare el hilal obedi wo mu gihugu ca sudani gishasha muri urwo rukino n'ibiciro vyadugijwe ku barorerezi mu bwugamo bw'iteka tribune d'honneur n'ibihumbi ijana vy'amarundi ku muntu mu bwugamo ana b n'ibihumbi mirongo itanu mu bwugamo c d e na fe n'ibihumbi icumi ahadasakaye naho n'ibihumbi bitanu vy'amarundi umupira w'amaguru kandi umumenyereza w'umugwi serukiragihugu w'abigeme daniela niyibimenya aza yaratumye ko mirongo ibiri na bane muri bo kugira bitegurira ihiganwa rya sekafa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani atagihindutse iryo higanwa rizobera mu gihugu kibanyi c'u rwanda mu mpera z'ukwezi kwa kane n'umwaka abo bigeme n'abakenyezi bakazotangura imyimenyerezo kuri uyu wa kabiri mu kigo cigisha ubuhinga kiri muri karitiye y'icenda ya zone ngagara mu gisagara ca bujumbura bujumbura evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika
ubu naho ijwi rya amerika ribagezaho ijambo ry'ibanze risobanura imigambi n'imigabo ya guverinoma ya leta z'ubumwe za amerika
muri uku kwezi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubishya iryo tegeko ryatewe ku igikumu ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri rizorekurira icese mu buzoba bwayo ubwa mbere ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho ku bijanye n'urudandazwa rw'abantu iryo tegeko rifasha ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gikorwa cabwo kibandanya co gukingira ubwigenge ngenderwako no gushira imbere y'intahe abagurisha ikiremwa muntu biciye muri uwo mugambi ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buratanga inyigisho ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guha abajejwe kubahiriza amategeko amakuru ku bikekwa ko bagira urwo rudandazwa uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemwo uruhara mu mugambi wo kwongereza ibikorwa vyo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu ubwo bushikiranganji burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera bugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu burazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera uguhahamuka yamara ubwo bushikiranganji bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ukwezi kwahariwe kurwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha perezida wa amerika donald trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni mirongo ibiri na zitanu ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara biciye mu mugambi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu abanyamerika bose bategerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubahiriza amategeko amakuru yerekeye abagira urwo rudandazwa
nuko nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika akaba ari no kuri iryo jambo ry'ibanze risobanura imigambi n'imigabo ya leta z'ubumwe za amerika duce tuba turabangiriye ibiganiro vya kino gitondo vyo mu kirundi no mu kinyarwanda diane nahazwe twari kumwe ndabifurize indwi nziza naho ubutaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.